muri kumwumviriza radiyo ijwi ry'amerika ubu ijwi ry'amerika ribandanyije ibiganiro byaryo byo mu gitondo mu kirundi no mu kinyarwanda abaduteze amatwi namwe mu gitangura kutwumviriza mbere namwe mwatanguye kumviriza ijwi rya amerika mugikanguka twongeye kubaha ikaze mu biganiro byacu muri kumwe na fide niyo ngabo nije nyoboye ibiganiro byo muri aka kanya uyu munsi ni kuwa gatandatu itariki mirongo ibiri n'icyenda z'ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri muri uyu mwanya tugiye guhera ku makuru y'akarere k'ibiyaga binini inyuma y'ibivugwa mu karere turaza kubandaniriza ku kiganiro iwanyu mu ntara gishimikira ku makuru yo mu ntara z'uburundi no mu makambi y'impunzi z'abarundi amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere ku yerekeye u rwanda mbe umunyamategeko ashobora gutangaza ibyo yaganiriye n'uwo yunganira iki kibazo kibandanya guharirwa ko inyuma y'uko metre antoinette mukamusoni yunganira nyakwigendera kizito mihigo akaba n'umwe mu bo baganiriye ubwa nyuma avuganiye n'itangazamakuru ku vyerekeye ivyo bavuganye ubwa nyuma ni ikibazo veniste nshimiyimana yabajije umunyamategeko charles kambanda birababaje cyane kandi ni kirazira mu mategeko ko umwavoka yavuga ibintu yabonye cyangwa yumvise cyangwa informasiyo yahawe n'umukiriya we kubera urubanza yaburanyaga umukiriya we iyo informasiyo yitwa confidential kandi ibenshi muri biriya yavuze bina privileged iyo umukiriya akubaje muri kudisikuta sitarateji y'urubanza rwe yo muri kudisikuta kontenti y'urubanza rwe izakora n'ibyo yakoze n'ibyo muri iyo bintu kirazira umwavoka kubivuga hanze ariko se ni iki ikibuza metere antoinette mukamusoni kuvuga ibyo kizito yamubwiye cyane cyane ko na kizito atakiriho iriya obligasiyo ya confidentialite na privilege information umwavoka aba yabonye ku mukiriya we ntaberangirana n'urupfu rw'umukiriya na nyuma y'urupfu rw'umukiriya wawe iyo confidentialite irakomeza impamvu iyo confidentialite ishyiraho umwavoka n'umukiriya we kubera ko abavoka tumeze nk'abaganga umukiriya araza imbere yawe akakubwira ibintu byinshi cyane adashobora no kubwira abandi bantu cyangwa n'abantu bari hafi ye akabitura imbere kugira ngo umufashe mu kibazo afite nayo mpamvu nta rukiko na rumwe rushobora kubaza umwavoka kuvuga ibintu kutesitifayinga ku bintu yabuwe mu gihe yaburaniraga uwo muntu kubera ko ibintu bitemerewe kongera kuvugwa kireka niba hari egisepusiyo zibiri ya mbere ko yo mukiriya ubwe ari we ukureze mu rukiko avuga ati wamuburaniye nabi ushobora kuvuga ibintu mwavuganye ugaragaza ko nta kosa wakoze cya kabiri iyo umukiriya akwandikiye avuga ati nkwemereye wowe umwavoka wanjye kuvuga ibi n'ibi ku rubanza rwanjye ariko kambanda nkunda kubona hirya no hino ku isi abantu bunganira abandi mu mategeko babasanga ndetse no muri za gereza bakaganira bakumvikana uko urubanza ruzagenda hari n'ababagira inama bakababwira bati uzagende wemere icyaha niho bazakugabanyiriza igihano kuba uriya munyamategeko wunganira kizito amugiriye inama yo gusaba imbabazi ni iki kibi kirimo ni iki kibi yakoze abandi bunganira ababikeneye badakora twe cya mbere umwavoka yemerewe kubwira umukiriya sitarateje ariko icyemezo cya nyuma kigafatwa n'umukiriya ibi biremerewe ariko icyo tutemerewe ni ukuva aho uwiriye umukiriya wawe ukagenda ukabivuga hanze iyo ni confidence kiba cya confidentiality kiba kivuse ariko singuce mu ijambo si ukubivuga hanze kubera yuko metere mukamusoni ajya kureba kizito ntiyagiye wenyine yajyanye na mushiki we nimba nabibonye neza ndetse ajyana n'undi muntu ukora muri kmp ubwo se iyo confidentiality uvuga ni iyihe ko n'abandi babyumvaga ubundi iki nacyo ni ikindi kibazo kiri ku ruhande kirazira umwavoka kuvugana ku kesi y'umukiriya ayivugana hari umuntu wa gatatu kirazira nayo mpamvu tutemerewe ni ukuburanira abantu babiri icyarimwe kubera ko iyo uhuye n'abakiriya babiri muvugana ku kesi imwe muri babiri havuka ibibazo byinshi cyane ntabwo ushobora kuzana umuntu wa gatatu muri kesi muri kuganira ku kesi y'umukiriya wawe U- undeke nongere nkubaze kubera ko u- uyu metere mukamusoni ndamuzi ni inararibonye cyane muri uriya mwuga wanyu Ah, ntabwo mbona ikintu yakoze atazi ntabwo mbona ikintu yakoze nabi atagombaga gukora uko cyabaye cyane cyane nk'uko nabikubwiraga ko atari wenyine mu gihe yabonanaga n'uwa yarahagarariye uwo muntu wamenyereye uwo mwuga agombye kuba azi ko ibi bintu bitabaho birateye biteye isoni kubona n'umuntu iyo ba- iyo tuba turi kuvuga umuntu watangiye ejo kuvu- kuburanira abantu twari kuvuga ati ntabwo afite na experience ariko umuntu ufite experience umuntu wize amategeko mbere na mbere umuntu u- u- ukaba wa- wa- umaze igihe ya practicinga kuriya uko mubivuga kandi nanjye mu- ukunze kumubona mu mu manza ntabwo biteye isoni kubona umuntu umenyereye kuburana ashobora kugenda akavuga ibintu yavuganye n'uwo mukiriya we nyuma y'urupfu kandi reka nkubwire hari n'ibintu bavuga ngo gukora konkluziyo kuri mental mental health y'umukiriya wawe ibyo ntabwo ari ibintu umuvu- umwavoka akoraho konkluziyo bikora n'uwo muganga urakoze cyane dr charles kambanda ku bw'aka kanya wahaye ijwi ry'amerika murakoze cyane kuba mwantumiye ku nkuru yerekeye uburundi uburundi buri mu bihugu bitanu vya mbere muri afurika abategetsi babyo banyegeza ubutunzi mu bihugu vy'iburaya na amerika nk'uko vyerekanwa na raporo y'banki y'isi yose iyo raporo ivuga ukugena ibihugu mirongo ibiri na bibiri vyakoresheje ingurane yatanzwe n'iyo banki raporo y'banki y'isi yose ivuga ko uburundi bwanyegeje muri ayo mabanki imiliyoni zirenga ijana z'amadolari y'abanyamerika mu kiringo c'imyaka cumi yamara umukuru w'igihugu c'uburundi aherutse kumenyesha ko atabutunzi budasiguritse yanyegeje hanze afise abahinga mu by'ubutunzi bavuga ko kunyuruza imfashanyo n'amadeni ari byo bituma ibihugu bidatera imbere mugenzi wacu pierre clave niyo nkuru adufitiye ibindi kuri iyi nkuru raporo y'abahinga karuhariwe mu by'ubutunzi bibanki y'isi yose banki mondial yerekana ko igice kinini c'amafaranga y'imfashanyo n'ingurane atangwa n'iyo banki akunze kunyuruzwa n'ibihugu bikenye kurusha ibindi biba vyayahawe n'amatohoza yakozwe ku bihugu mirongo ibiri na bibiri harimo cumi n'indwi vyo muri afurika ayo mafaranga anyuruzwa banki y'isi yose ivuga ko aje kunyegezwa mu bihugu bifise ibanga ridasanzwe mu by'ubutunzi aho atanushobora kumenya ko kanaka yabitseyo amafaranga ivyo navyo ni nk'ubusuwise luxembourg ububirigi n'ahandi nk'uko biri muri iyo raporo amafaranga yashizwe muri izo banki kenshi nta nyungu akugwako canke ikaba nto cane cane ku banyamahanga iba nk'isi yose igereranya ayo mafaranga nk'ayabitswe mu ijuru heaven deposit mu congereza canke paradis fisco mu gifaransa ayo matohoza yerekanye ko imfashanyo canke ingurane zitanzwe niba nk'isi yose mu mezi atatu akurikira abategetsi baba bamaze gushikana kunyegeza ayo baba banyuruje nko mu burundi abo bahinga berekanye ko imiliyoni ijana na zitatu z'amadolari y'amerika yagiye kunyegezwa mu mabanki y'ibyo bihugu mu myaka cumi iheze n'igihugu cy'u rwanda kiri kuri ubwo rutonde iyo raporo ivuga ko amafaranga yagiye kunyegezwa muri ubwo buryo avuye ku mfashanyo cyangwa ingurane icyo gihugu cyahawe ni banki y'isi yose angana na miliyoni ijana na mirongo ine na zitanu z'amadolari y'amerika abahinga mu by'ubutunzi nka faustin ndikumana atwara ishyirahamwe parseme rikorera mu burundi avuga ko inyuruzwa ry'ayo mafaranga ari agahombo gakomeye ku gihugu kiba gikenye ingaruka zo ushobora kubura none nk'agahombo kaba kangana gutyo mu marundi ni ni nk'imiliyaridi ayo majana abiri zirenga miliyaridi amajana abiri zirenga mu burundi ni- ni bije irenga mbere y'ubushikiranganji bw'indero bwose Eh, ni bije irenga kure y'umwaka wose w'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu cyane bw'indero umva n'amafaranga menshi cyane aba y'agahombo nk'ubu twe tuba dukwiye n'ibibazo by'amadovize n'ibikina aha haba hari agahombo rero ku gihugu no ku banyagihugu Eh, ariko ku mbuto usanga hari ibihugu hoho haba harimo ni- na- n'ayitwa byishyurwa uca usanga ku mbure eh, aba- abakorera muri banki mungiyare bariko baratanga ayo mafaranga bakavugana kumbe n'abategetsi b'ibyo bihugu ugasanga bati kwana imfashanyo n'ubundi banki nkuru y'isi yose reka nkureko namwe mukureko mu bihugu byose byakozwe ko amatohoza raporo ntivuga amazina y'abatwarayo ayo mafaranga gusa ivuga ko ari abategetsi icongeye ko nta gihugu na kimwe kiragira ico kivuze kuri iyo raporo gusa abategetsi b'ibihugu bivugwa muri bene ayo maraporo bakunze kubihakana ndetse bakemeza ko atari n'ubutunzi baja kunyegeza hanze akarorero n'umukuru w'igihugu c'u Burundi mu mpera z'umwaka uheze yabwiye ijwi ry'Amerika ko ko atabutunzi budasiguritse afise canke yoba yaranyegeje mu makungu petero nkurunziza yarabajijwe ko azo kwerekana ubutunzi afise niyarangiza amabanga yiwe bwakuva yuko turi mu bakuru b'ibihugu batunze muri iyi si bariko baraturenganya rwose hama kandi ibyo twaronse iby'iwacu turabizi ukuntu tubironka hari ibyo twagabiwe n'abenegihugu ibyo twakuye mu mushahara wacu ibyo twakuye mu bakunzi n'ibindi n'ibindi ibyo dutunze turabizi turatunze inka turatunze impene inkwavu inkoko iyi modoka abandi barayifise inzu n'abandi barayifise nta bindi dufise tubirinze ngaho Eh, amafaranga ari hanze nayo nibasanga iwacu hariyo baratwara nta ngorane abahinga mu by'ubutunzi bahamagarira inzego z'ubumwe bwa afurika amashami yigenga akorera mu gisata c'ubutunzi muri afurika n'abandi gukora uko bashoboye kose kugira ngo batuze ico bita kununuza umunyagihugu mutoya kuko ayo madeni anyuruzwa aheza akishurwa n'amakoro atangwa n'abanyagihugu urumva eh, nigicurire mu bindi binyuze amatungo mu bindi kandi birabaje kugira rero bi- bishobore gutuzwa nibaza ko byotuzwa nyene ara- ara- abanyafurika cane cane kuko ibihugu bikunda kurongoza imfashanyo n'ivyo muri afurika ibi bita ngo za union africaine bahurira nk'abategetsi ibyo ngo za nepaderi bakwiye kwikubita agashi bakabaha gushikiranira bakaraba ibintu nka bene ivyo inkuru bakazitanga ku buryo eh, bimenyekanye bafata ingamba kugira berekana umutima wo gukunda igihugu ibihugu barongoye kuko uwo mutima utabonetse ibyo bintu bisa bigorana gut- gutuzwa nawe umunyamahanga bavuga ati genda guhana imfashanyo tuyikure kwaya wemeye urumva usenya ubwamutiza umuhoro ibihugu biza ku isonga mu kunyuruza imfashanyo z'ibanki y'isi yose muri afurika kuri mirongo ibiri na bibiri biri muri ayo matohoza y'ibanki y'isi yose ni tanzania na madagascar pierre claver nkuru kigali ku bwijwi ry'amerika turabashimiye bagenzi bacu ubu tugeze ku mwanya wahariwe ihiganiro iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara n'icyanyu
Aya makuru tuyatangurire mu Rwanda ho imiryango itari iya leta inegura ukuntu itashizwe mu migambi yo kwegereza ubuyobozi abanyagihugu imaze imyaka mirongo ibiri itangujwe. Abagize iyo miryango bavuga ko leta itita ku nama bayigirira kandi izo nama ziba zirimwo ibintu byinshi byogirira akamaro abanyagihugu. Ni inkuru ya Sumita Kaboyi, umumenyeshamakuru w'ijwi ry'Amerika i Kigali mu Rwanda.
mu kiganiro cyateguwe n'ikigo cy'ubushakashatsi n'ubusabane bigamije amahoro irdp kigahuza imiryango itari iya leta ikorera mu gihugu abahagarariye batayo kwegereza ubuyobozi abaturage ijwi ryabo ritajya ryitabwaho rushabande erike umuyobozi wa irdp urakora iriya risaci bavuga ukabura kwishyira wageze ku rwego washaka kugira icyo ukora ngo ukore fapu ya implementation advocacy tukabura abadushyigikira kandi tuba- muradushinzwe nongere ngaruke kuri ba nyakubahwa babaye mu nteko ishinga amategeko no muri sena ni kangahe muri uriya rwego mwigeze mutekereza sote sivire ko ihari ko ishobora kuza ikabazanira evidence ko ishobora kuza igaparticipatinga mu mategeko no muri polisi none mutubwira ati dore icyo yakora politiki yo kwegereza ubuyobozi abaturage hari abemeza ko hari ibyo yaje gukemura cyane cyane igabanya ingendo umuturage yakoraga ashakisha serivisi ubu akaba azisanga hafi nanone ariko hari abemeza ko imikorere ya bamwe mu bayobozi begereye abaturage igikemangwa ku buryo bisaba umuturage kwitabaza izindi nzego zo hejuru kugira ngo ikibazo cye gikemuke usanga koko abaturage baregerejwe ubuyobozi hari akagari umudugudu ariko still ugasanga baracyashakira serivisi ku mbuga nkoranyambaga ugasanga umuyobozi bamushyizeho puresha kuri twita nawe ugasanga umuntu ukoresheje twita abonye igisubizo kiri rapide kuruta wa muntu wandikiye gitifu ibaruwa njye natanga urugero mu karere ka gakenke ku igwingira ry'abana agiye mu karere ka gakenke baramubwiye bati mu karere ka gakenke nta mwana wagwiriye ese nk'iyo hasohotse raporo yako- research yakozwe na civil society ikagaragaza figures zitandukanye ah, n'ubushakashatsi bwakozwe na leta icyo gihe mukora iki iyi gahunda yo kwegereza ubuyobozi abaturage imaze imyaka makumyabiri igiyeho ariko benshi mu bagana inzego za leta zegerejwe abaturage bakunda kuvuga ko hari byinshi iyi gahunda itarabasha gukemura nimba ibintu byarakozwe hakaba hagiye gushira imyaka makumyabiri n'umwe tukaba tutarimo kubona impinduka kuri kuri iki- ku cyiciro runaka ese nimba hari n'itekinika iryo tekinika ko rihera ku mudugudu ngewe uwa- uwakorewe ubuvugizi abayobozi b'akagari nabishimye ariko n'ubundi na mudugudu nawe diporome wize kuko akenshi na kenshi n'iby'abakagari abo ku kagari baripotinga biba byavuye ku rwego rw'umudugudu iyo urebye nk'ubuyobozi bwo hejuru bazi neza koko ko ubuyobozi bwegereye abaturage ariko iyo- iyo urebye hasi mu cyaro ubona rwose ubuyobozi butaregereye abaturage tuvuge nk'urugero hari nk'abantu pe bureba ukabona ari ba bantu batishoboye umuntu inzu ikamugwa hejuru akavuga ntagire igi- ni- umuntu umwakira shefu Umudu- w'umudugudu arahari uwo muntu ari mu mudugudu akagari runaka ndetse kakaba kanamugeraho ariko ukabona nta bufasha nyirizina ahise abasha guhabwa Muri iyi politiki yo kwegereza ubuyobozi abaturage abayishima bavuga ko umuturage yahawe urubuga rwo kwitorera abo yihitiyemo gusa ngo hari ubwo abayobozi batorwa n'abaturage bafata ibyemezo batabanje kugisha inama babashyizeho ingabire makire ni umuyobozi w'umuryango urwanya ruswa n'akarengane mu rwanda mukwiye kongera ingufu mugahindura imikorere ya njyanama watubwiye ibya njyanama nayo ikwiye gushyirwamo guhindura ivu- uburyo ikora njyanama duheruka tubatora n'ubu abarimo iwacu simbibu kandi narabatoye ariko nta handi nongeye guhurira nabo bagenda gusa wagu- watangira kuvuga uti ariko amafaranga y'umutekano kuko mudusaba menshi cyane ngo ni njyanama yayemeje njyanama si yayemeje twavuganye ese ay'isuku ko baka- ba- turabatora bakadufatira ibyemezo batadukonsaritinga icyo rero nicyo sosiyete dukwiye kuba dukora tukaba ryajwi ryaba abaturage naho ubundi ikibazo gikomeye kindi twifitiye ni icya mikoro leta ntiyemeranya n'iyi miryango ivuga ko nta ruhare yashyiriweho ngo itange umusanzu wayo muri izi gahunda zo kwegereza ubuyobozi abaturage bwana gakire bob umuyobozi mukuru ushinzwe inzego z'ibanze muri minaroke avuga ko leta yashyizeho uburyo buyihuza n'abikorera ku giti cyabo ishyiraho ihuriro ry'abafatanyabikorwa mu iterambere rikorera kuri buri karere gakire bob agasobanura ko ahubwo sosiyete sivile idakoresha uyu muyoboro njye mbona uburyo burahari ahubwo ni gute butanga umusaruro icyo twakora rero kirahari reka nkoreshe nk'urugero rwa jyayi jyayi japu ni joyi akishoni goromenti koramo ni ihuriro ry'abafatanyabikorwa mu iterambere kandi japu ntabwo iri muri minisiteri nta n'ubwo iri muri rgb iri mu karere abajya muri japu baba mu karere ni gute japu dufatanyije n'abayirimo na membazi twa- yakora cyane sosiyete ikagira uruhare haba muri akawuntabiriti tuvuga haba mu kongera patisipesheni y'abaturage nepo ni porosesi nyuma y'imyaka makumyabiri guverinoma y'u rwanda ishyizeho gahunda yo kwegereza ubuyobozi abaturage leta isobanura ko hari ibyakemutse cyane cyane korohereza abaturage kubona serivisi hafi yabo badakoze ingendo ndende ariko ko hari izindi serivisi abaturage batarahabwa iwabo nko kubona abaganga b'inzobere mu gace batuyemo haracyagaragara ingendo umuturage akora abasanga i kigali minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu ivuga ko ubu yatangiye ibiganiro byo kuvugurura gahunda yo kwegereza ubuyobozi n'ubushobozi abaturage yasobanuye ko iyi gahunda yo kwegereza ubuyobozi n'ubushobozi abaturage itareba gusa inzego z'imitegekere ya leta ko inareba inzego zose zifitanye isano n'ubuzima bw'umuturage nko kwegerezwa amavuriro amashuri n'ibindi byose umuturage akenera asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali urakoze asumuta mbega ingabo z'u rwanda azoba arizo zagiye gutuza imirwi y'abarwanya leta y'u rwanda ifise ibirindiro muri repubulika ya demokarasi ya kongo ivyo vyarumvikanye mu kiganiro umuyobozi w'ingabo mu gisagara ca kigali no mu ntara y'ubuseruko general major mubaraka muganga yagiranye n'abatwara ingenzi ku mapikipiki mu gisagara ca kigali ni inkuru ya eric bagira ubusa umumenyeshamakuru w'ijwi ry'amerika i kigali mu rwanda ku ngingo y'umutekano umuyobozi w'ingabo mu mujyi wa kigali n'intara y'uburasirazuba generali majoro mubaraka muganga ubwo yari n'abatwara abagenzi kuri moto mu mujyi wa kigali kuri uyu wa gatatu yagarutse ku mfu za bamwe mu bari abasirikare bakuru mu mitwe irwanya leta y'u rwanda nka liyetona generali silvestre mudacumura wo muri fdr wapfuye mu mwaka ushize wa bibiri na cumi n'icyenda abitwa ba mudacumura abitwa bande bose bari iyo ngiyo barafumbira amashyamba ya kongo nta kundi twabigenza Eh, ariko n'abo bandi bose bari bagifite ibyo bitekerezo bibi ubu hariya hitwa ku mukamira hari abagera kuri magana atatu mirongo itanu n'abandi bifuzaga kuba badu- baduteza umutekano muke nicyo ngo bifuza kandi ubundi intambara zose zigira impamvu ariko abo ba- bavandimwe bandi nta mpamvu babona generali mubaraka muganga kandi mu kiganiro yagiranye n'abamotari bo mu mujyi wa kigali abibutsa ko bagomba kugira imyitwarire myiza ibaranga yanizeje ko leta ifitiye abanyarwanda gahunda nziza z'iterambere mu myaka izaza izo ntambara rero abo bifuzaga iyo ngiyo ngira ngo zarangira iyo ngiyo ariko ntabwo birangira bityo kubera yuko twe turateganya ibintu biremereye ikibuga cy'indege cya bugesera imihanda baragenda bayongera umuturage wese akire imbere y'imyaka ibihumbi bibiri na mirongo itatu umukene muri twebwe yagombye kuba abona amadolari ibihumbi bine afatiye ku nama mpuzamahanga izahuriza i kigali mu kwezi kwa gatandatu ibihugu bisaga mirongo itanu byo mu muryango w'ibihugu bivuga ururimi rw'icyongereza umuyobozi w'ingabo mu mujyi wa kigali no mu ntara y'uburasirazuba yasabye abatwara abagenzi kuri moto ko buri wese yaba ijisho rya mugenzi we mu kwicungira umutekano kugira ngo iyo nama ya commonwealth itazazamo kidobya duhereye ku nama yo mu kwa gatandatu ejo bundi izadusigira amafaranga nawe yababwiye ni akangari ni menshi kubi kandi buri muntu azabonaho abaturanyi rero inkuru nk'iyo ngiyo ntabwo baba bayifuza bagira imana ariko ntabwo ari imana ni ibyago ntabwo iyo nama yaba kuri bo kandi twe tugomba iyo nama igomba kuba ahangaha kuko nyuma y'iyo nama perezida wacu azaba ay- ayobora imyaka yindi ibiri abandi bose bari aho ntawemerewe kuvuga imyaka ibiri murumva rero ko tuyikeneye kurusha abandi bose niba tuyikeneye kurusha abandi bose duhera kubungabunga umutekano duhereye ku mupaka niyo mpamvu buri mumotari iyo ugenda iyo iyo wumva ibi- ibikorwa bya ninavuze dukumira icyaha kitaraba buri wese abe ijisho rya mugenzi we dutangira amakuru ku gihe kandi vuba kuko hari ikintu gihagarika iyo gahunda gitoya mwese ibihombo byabageraho mu mwaka ushize wa bibiri na cumi n'icyenda nibwo hakunze kumvikana impfu za hato na hato za bamwe mu basirikare barwanya ubutegetsi bw'u rwanda abandi bagafatwa bakohererezwa ubutegetsi bw'u rwanda ubu bari mu nkiko generali mubaraka muganga yavuze ku bandi bari abayobozi muri iyo mitwe basaga magana atatu baherutse kugezwa mu rwanda bakuwe mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo ba bandi magana atatu mirongo itanu ni abayobozi abiyita abayobozi harimo n'uwitwa herimani umwe wari warasimbuye sankara ariwe muvugizi wa cnrd nawe ari hariya ubu aravugira mukamira ngira ngo niho atangira amakuru ukuntu yavuga ko azatumara rwose ibiki Mm. ariko ni rwo rwanda bagakora nabi tukabakorera neza bagakora nabi tukabakorera neza ariko ntabwo twaguma muri ibi mu bihe bitandukanye amakuru ataremejwe n'urwego runaka yavugaga ko ingabo z'u rwanda arizo zambukaga ikongo kurwanya no gucyura bamwe mu bari mu mitwe ururwanya ni amakuru yakunze kwamaganirwa kure n'ubutegetsi bw'u rwanda bakavuga ko ibyo byakorwaga n'ingabo za kongo fardc hari ku nshuro ya mbere mu ruhame humvikana umusirikare mukuru mu ngabo z'u rwanda mu mvugo iziguye yumvikanisha ko u rwanda rushobora kuba rwari rufitemo akaboko kuko jyawe intambara ndazikeneye ariko hirya iyo ngiyo none se mudacumura w'imyaka mirongo irindwi aracyarwana jyewe wa mirongo itanu nataha oya nkeneye ko duhurira iyo ngiyo ibibazo byacu tukabirangiriza iyo ngiyo ariko atari hano hafi kandi kujyayo biroroshye dufite rwanda eya ntarwo tukigenda n'amaguru ubundi twa- twaruhaga tugenza amaguru cya gihugu kituruta ubundi n'inshuro mirongo inani n'icyenda tukakigenda amezi icyenda tukaba tugeze aho gihana umupaka n'ikindi amezi icyenda ariko ubu rwanda eya hakamanuka tukarangiza ikiraka tukagaruka twibyinira intsinzi igihe twateguraga iyi nkuru twahamagaye liyetona koroneli nosa munyengango tugira ngo agire icyo avuga kuri aya makuru generali mubaraka muganga avuga yo kuba ingabo z'u rwanda arizo zambukaga ikongo zikoresheje sosiyete y'indege rwandeya mu kurwanya no gucyura abatavuga rumwe n'ubutegetsi umuvugizi w'igisirikare cy'u rwanda yabwiye ijwi rya amerika ko icyo kiganiro cya generali mubaraka muganga n'abamotari atacyumvise yavuze ko yarimo ajya mu nama ariko ko aza gufata umwanya uhagije akacyumva akanabaza generali mubaraka muganga icyo yashakaga kuganishaho ubwo yavugaga ibyo nyuma akaza kutuvugisha ku butegetsi bwa bwana antoine cisekedi cirombo utegeka repubulika ya demokarasi ya kongo biboneka ko imibano y'igihugu cye n'u rwanda yarushijeho kuba myiza bwana cisekedi yigeze no gutangaza ko nibiba ngombwa azitabaza ibihugu by'amahanga mu kurwanya imitwe yitwaje intwaro yakunze kuyogoza kongo kandi perezida w'u rwanda paul kagame nawe yavuze ko igihe u rwanda rwasabwa uwo musanzu rwawutanga We we rejoined yesterday, so we, we we have no, we've been waiting, and, and uh, I am glad that tuzabafasha twari twabitegereje kandi ndishimye cyane kuba dufite umuntu hariya uvuga ko ashaka gukorana n'abaturanyi mu gukemura kiriya kibazo kuko kimaze igihe kandi kigira ingaruka kuri kongo kigira ingaruka ku baturanyi natwe twese rero nta mpamvu yo gukomeza kurebera icyo kibazo tukemera ko gikomeza ku rwego kiriho ntekereza ko mu by'ukuri nishimye kuko uburyo perezida wa kongo agiye kubikora niko twabitekerezaga Congo is going, and that's what we're thinking about.
ku itariki ya cumi na zirindwi z'ukwezi kwa kane bibiri na cumi n'icyenda nibwo sosiyete y'u rwanda rwandeya itwara abagenzi yatangiye gukorera ingendo zayo i kinshasa mu gihugu cya congo ah bagira ubusa ijwi rya amerika i kigali mu burundi umugambwe cdp warafashe ingingo yo kuva mu runani rw'imigambwe ine ruzwi ku izina rya kira burundi rwari rumaze indwi imwe rushinzwe intandaro y'uko kwiyonkora ni ukutumvikana ku munyapolitike yoserukiye urwo runani mu matora y'umukuru w'igihugu iyi nkuru y'ijwi ry'amerika n'abakunzi baryo mu burundi twayisomewe na desire hatungimana umumenyesha makuru w'ijwi ry'amerika i kigali mu rwanda mu kiganiro ku bamenyeshamakuru kuri uno wa kane umunyamabanga mukuru umugambwe cdp yabwiye abamenyeshamakuru ibyari byarumvikanywe ko hagati y'imigambwe ine igishinga urwo runani ku igerekezo rya cumi n'icyenda kuno kwezi kwa kabiri sebastien ntawongendera avuga ko abanywanyi ba cdp barindiye ko amatora babakabura urunani rurashingwa hari ku igenekerezo rya cumi n'icyenda ruhuhuma bibiri na mirongo ibiri urunani rumaze gushingwa biraca biraza biraca biraza hanyuma reka ndabibutse kugira ngo mwumvirize ukuntu urwo runani rwabandanije yuko mu ikoraniro ry'umugambi w'iseruka rukambye cdp twari twemeje yuko uzoje imbere aserukira urwo runani mu matora y'umukuru w'igihugu azova mu matora hanyuma gushika kuri uno munsi ndiko ndabayagira ivyugo runani si nuwo azoruserukira imbere y'amatora si nuwo wundi n'ayo matora yoba azoba canke atazoba kugeza ubu ntavyo tuzi vyadushize rero mu kwiyumvira ico twobandanya tugira kuko umwanya usa n'uriko urasahagurika wari mu ndongozi z'umugambwe cdp avuga ko abanywanyi b'uwo mugambwe bamaze kumva ko amatora y'umukandida atakibaye kandi ko hari uwundi mukandida bagiye kumenyeshwa bafashe ingingo yo kuva muri urwo runani umugambwe w'iserukakambye cdp urakinjuye mu runani kira burundi ubwa kabiri nk'uko nyene vyari vyavuye mu ikoraniro kaminuza ry'umugambwe umugambwe w'iserukakambye cdp uramenyesheje abarundi n'amakungu yuko ushize imbere umushinga ntaye aniseti niyo nkuru kugira ngo awuserukire mu matora y'umukuru w'igihugu azoba ku igenekerezo rya mirongo ibiri rusama bibiri na mirongo ibiri umukuru w'umugambwe hanake umwe mu migambwe yashinze urunanikira burundi ntiyatevye kugira icyo ashikirije kuri iyo ngingo y'umugambwe cdp aroyize baricako akavuga ko kubona indongozi z'uwo mugambwe zafashe ingingo yo kwidohora ari uburenganzira bwabo iyo nama yo kuvukisha urunani twayigiriye mu biro nyene vy'umugambwe cdp ni nawe yatwakiriye aratanga ijambo hanyuma arampa ijambo jewe nk'umukuru w'urunani wumva ibyo byose twavyiyumviriye ryari ariko rero ibyo byose uko yoba bivuga sinzi ko yoba bivuga ntawe turumvikana ko kuko yaba twamaze kumwumvikana tuba tumumaze kumushikiriza uburundi n'amakungu abarundi bakamumenya turacari muri ivyo ngira yasanze amahirwe atomugwako aricyo gituma ashobora kuba yasohoye kuko nawe yoba yashaka ko umukandida yoserukira ngira acaserukira cdp n'ibisanzwe ibyo birasanzwe ariko twebwe ntawe gushika ubu turatora kuko turacafise umwanya gushika itariki zitanu z'ukwezi kwa gatatu amakuru ava mu runani kira burundi avuga ko umukandida yariko arategurwa ari domisenda yizeye yigeze kurongora igihugu umukuru w'umugambwe hanak akavuga ko atacobuza ko uwo yita umuhumure yobaserukira mu matora y'umukuru w'igihugu aroyize baricako akavuga ko iyo ngingo ataciza yonona mbe murazi ko hariho abantu bashaka nk'ubu kuja mu matora mugabo adafise imigambwe abigenga warabonye ko hari intondebe nyinshi z'abigenga nk'ubu hariho abigenga bamaze kuza kudusaba ko boza ko bokwinjira mu runani urumva twakira nk'abanywanyi baguma baza n'ibintu bisanzwe kandi urunani rurabandanya kuko amateka aratomora ko umuntu ashobora kuvamwo za koasiyo ranake zari zatangwe zi nk'abantu benshi ariko abasikanye mu matora ni bakeya hariho rero abantu benshi urugendo rurerure ruvuna bikabagora iyo hageze ko babona ko ikibanza biyumvira ca mbere batakironse bica bibagora umukuru w'umugambwe kanake aroyize baricako akavuga ko naho hari umugambwe wavuye mu runani kira burundi urwo runani rubandanya kandi rwugururiwe umugambwe uwo ari wo wose wifuza impinduka mu burundi gushika ubu ntawe uramenya aho imigambwe pajude na fedes ihagaze kuri iyo ngingo y'umugambwe cdp urongowe n'umunyapolitika aniseti niyo nkuru yaheruka gutahuka mu gihugu avuye mu rurani senared yitavye akamo ka leta ko kuza kwifatikanya n'abandi barundi gutegura amatora yimirije mwese mukunda iradiyo ijwi ry'amerika ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigaruke ngaha turashimiye enjeniyeri yadufashe mu buhinga bw'ibyuma hamwe na mokubira yadufashe kwegeranya ibiganiro twabateguriye reka kandi dusubire tubibutse ko mu rundi twumvikanira ku mirongo migufi ya shotweva ku metero cumi n'icyenda ni metero mirongo ibiri na zibiri mu rwanda ni kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mushobora kandi no kudushikira mukoresheje aderesi yacu ya imeri radiyo yacu aerobaze gmail akaburungu com na facebook kuri aderesi radiyo yacu
ababandanya kutwumviriza mu masegonda make y'igihe cy'isaha cumi na zibiri murumviriza ikiganiro cy'umuziki tubashikiriza iminsi yose kuwa gatandatu kuri iyi